ይህ ኒውስዊት የአሜሪክ ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc muribeneza nshuti mu dutema z'amatwi muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha kuri uyu wa gatanu habaye intambwe ya gatandatu y'ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'amakinga mu rwanda tour du rwanda abanyarwanda barimo gukina neza kandi ngira ngo nacyo na- nari ntegereje kurusha ibindi kubona ko abanyarwanda bitwara neza kubona ko nivo yabo itari kure cyane y'aba ngaba b'abaprofesiyoneri nicyo cyangombwa ndimo kureba ahasigaye ibindi ni ukuzagerageza tukabyubaka bakagera kuri iyo nivo y'abaprofesiyoneri
uwo ni aimable bayingana ayoboye ishyirahamwe ry'amakinga ry'amahiganwa y'amakinga mu rwanda ashima kugena abanyarwanda bariko bavyifatamwo mu higanwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'amaku- n'amakinga tour du rwanda ariko ribera mu rwanda muri iki gihe turavuga no ku vyerekeye uh, uburundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe eh, gukingira abanyagihugu Eh, tubafitiye eh, ni ikiganiro eh, hikira hamwe eh, ni ivyere- n'ikiganiro eh, kijanye eh, n'umwigeme eh, w'ikimazi ukugene yoba ateye amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aburundi bwifanikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira abanyagihugu abajejwe ico gisata mu bushikiranganji bw'umutekano baciye batanguza umwaka wahariwe kurwanya ibiza bishikira abana ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha amakuru wacu Raymond Zimana mu guhimbaza uyu munsi wahariwe kurwanya ibiza ku isi ubushikiranganji bw'umutekano buserukiwe n'abarongoye ico gisata batunganije inama y'abegwa n'ibibazo vy'abana kugira barabire hamwe ingene abana bokingirwa bikomeye mw'ishirahamwe sojepaye burundi ryitaho ineza y'ugwaruka n'amahoro ku bana bemeza ko abana bahura n'ibibazo bitari bike david n'inganza riserukira imbere y'amategeko avuga ibijanye n'abana batazwi n'amategeko eka n'abagifise base batazwi kuki twaba dufise abana benshi batanditswe ivyo ni igikorwa duhora dukora natwe kubera ubwa mbere hoho extrait de naissance c'est payant igurwa amafaranga none leta y'uburundi yikokore kugira umwana avuge ku buntu ariko umwandika amwaka amafaranga hanyuma ikindi naco ni ikintu ca perekoni mu gihugu ngo gira so gira izina gira iyuva n'iyuja iyo niyo ndamukanyo y'uburundi Biragoye nyene dufise autant d'enfants enregistrés sous père inconnu. C'est une grande catégorie des enfants non protégés. Père inconnu, n'umumama, adatorana, umumama, vulnérable.
kuri ico kibazo umukuru w'igisagara ca bujumbura yemeza ko kwandikisha umwana ata mafaranga asabwa n'abajejwe intwaro fredi mbonima akanamenyesha ko mw'itegeko nshikiranganji rishasha ribuza abajejwe intwaro kwandika umwana ko atagira se itegeko nshikiranganji rwaronse nuko ata mwana candikwa perekoni baravuze bati mugire ankete aho umukobwa we yavyariye habe les investigations na les autorités locales gushikaho bamenya uwo mwana se yamuvyaye ko ntabamuvyaye igiti numva rero kumbure hari izo tugora nk'ivyo bijanye na- na mateste adn mugabo ubu ubu instruction dufise nta mukobwa aza kwandikisha enfant pereko ngo vyemerwe ikindi kibazo cagarutse kenshi nikijanye n'amasanganya y'abana akorwa n'abagendesha ivyuma mu mabarabara baba abana eka na bamwe mu baba bafasha kujabuka amabarabara bemeza ko hari abategetsi batemera guhagarara kugira abana bavuye kw'ishuri bajabuke abamakinga n'abamapikipiki ndafise akantu nari mfise mu minwe ndabakubita bene aha mu mugongo aha mu bwingo bagahindukira bagashaka kunkubita bagaca baca urutoki hariho n'ab'imiduga abategetsi bamwe bamwe mpagarika ngo umuntu waduhagarika ata n'umwambaro afise bagaca ko bagenda nahagaritse umuntu w'umutegetsi yaranse guhagarara ukuguru k'umwana yagira ku gongo antoine nemakarongo y'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara mu bihe vy'isibe avuga ko igipolisi kijejwe gukinga ibiza kitoshobora conyene kuba hose agasaba abantu bose guterera kugira amagara y'abana yubahirizwe nemako akavuga ko abatwara imiduga bari bakwiye kumenya ko kubahiriza abari ku maguru ari itegeko bidoze bati hariho n'abategetsi muri mwebwe tutari ku- ukubaho ngo tujabuke batatwemera ko tugire cane cane umuntu atwara imodoka kandi biratse mu mategeko y'ibarabara yuko umuntu ari ku maguru afise uburenganzira gusumvya umuntu wese ari mu cuma aha umuntu wese yumve yuko umwana ariko ajabuka tumukingire mugabo na aba bantu bari ku maguru kandi tumenyere kujabukira atariho hose tubahirize na twebwe ibarabara umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiza wahimbaje ku kivugo gukingira abana bacu ni igikorwa ca twese ubushikiranganji bw'umutekano bukaba bwatanguje umwaka wahariwe gukingira abana uzorangira ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu muri bibiri na mirongo ibiri umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiza watanguye guhimbazwa ku isi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri mu gihe uyo munsi watanguye guhimbazwa mu burundi mu mwaka wa bibiri n'icenda ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika urakoze remo kuri iyo nkuru naho mu rwanda kuri uyu wa gatanu habaye intambwe ya gatandatu y'ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ry'amakinga mu gihugu tour du rwanda umunyapolonye eh, perizemislav kasper Ki- kievich akaba aserukira ekipe ya delco marseille provence yo mu bufaransa niwe yabaye uwa mbere merawi kudus umunyaeritrea aserukira astana yo muri kazakistani aracambaye umupira w'umuhondo yellow jersey mugenzi wacu jean claude munyandinda ariko akurikirana iryo higanwa ari mu rwanda araduha ibindi kuri iyi nkuru isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rigeze mu mahina kuri uyu wa gatanu hari hagezweho intera ya gatandatu yareshyaga n'ibirometero ijana na makumyabiri na kimwe abasiganwa baturutse i musanze mu ntara y'amajyaruguru basoreza i nyamata mu bugesera mu ntara y'iburasirazuba uwahiriwe n'urwo rugendo kurusha abandi akagera ku murongo usoza ari uwa mbere ni umunyapolonye psemislov kasperkivich ukinira ikipe ya delco marseille provence mu bufaransa yakoresheje amasaha abiri iminota mirongo ine n'icyenda n'amasegonda mirongo itanu n'arindwi yaje akurikiwe n'umunya-esipanye pablo torres mwino wo muri inter pro cycling academy yo mu buyapani hagati yabo harimo ikinyuranyo cy'amasegonda atatu uwa gatatu yabaye yusefu regigi wo mu ikipe y'igihugu ya algeria abanyarwanda bashoboye kubona imyanya myiza ni samuel mugisha ukinira dimension data for kubeka muri afurika y'epfo wabaye wa karindwi na valence ndayisenga w'ikipe y'igihugu timu rwanda warangije ari uwa munani mu gihe hasigaye intera ebyiri zonyine kugira ngo iri siganwa rirangire abenshi mu barimo kurikurikirana basanga kuba umukinnyi w'umunyarwanda yakwegukana nibura etape byaba ari nk'inzozi nkumvise ukuri ibihembo byarahindutse ubu ngubu byikubye nka gatatu ubu etape igihembo cya etape utsinze etape ni amadolari igihumbi na magana ane hafi miliyoni n'ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda ntabwo bashobora kukwemera ko wapfa kugenda uko ariko kose ngo uyitsinde biragoye rero ariko wenda navuga ngo abanyarwanda mu kugerageza za eshape hari igihe bazazigerageza kuko eh, abakinnyi barimo hano kujya kuvuga ngo mwamureba umurongo bapfa kubatsinda ntabwo byoroshye ariko sitarateji z'abanyarwanda kumenya umuhanda akaba yajya muri eshape hari igihe peruto yarangara wenda umunyarwanda akazatwara etape ariko kuvuga wenda ngo mwagerana nayo na bano bagabo harimo abagabo benshi bakomeye ntabwo byoroshye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda aimable bayingana ashimangira ko icy'ingenzi ari uko abanyarwanda barimo gukina neza ibindi ngo ni ukurushaho kubaka umusingi w'ahazaza ibyo kubona etape ntabwo nabivuga kubera yuko n'abandi barazishaka icyo navuga ni uko eh, abanyarwanda barimo gukina neza kandi ngira ngo nacyo na- nari ntegereje kurusha ibindi kubona ko abanyarwanda bitwara neza kubona ko nivo yabo itari kure cyane y'abangaba b'abaprofesiyoneri nicyo cyangombwa ndimo kureba ahasigaye ibindi ni ukuzagerageza tukabyubaka bakagera kuri iyo nivo y'abaprofesiyoneri niyo mpamvu rero twazamuye n'icyiciro cya turu di rwanda kugeza ubu ku rutonde rusange classement general umunyaeritrea merawi kudus wo mu ikipe ya astana yo muri kazakistani niwe ukiri ku mwanya wa mbere n'ikinyuranyo cy'amasegonda cumi n'arindwi hagati ye n'umukurikiye ari we rein taramaye umunyaestonia ukinira direct energie yo mu bufaransa uwa gatatu ni mateo badilati wo muri cycling academy yo muri isirayeli didier munyaneza wo muri benediction y'i rubavu na valence ndayisenga w'ikipe y'igihugu nibo banyarwanda bonyine bagaragara mu bakinnyi icumi ba mbere umwe ni uwa munani undi akaba uwa cyenda kuri uyu wa gatandatu harakinwa intera ya karindwi ari nayo ibanziriza iya nyuma abasiganwa barahaguruka i nyamata i saa tanu berekeze mu mujyi wa kigali bazenguruke mu bice binyuranye biwugize mbere y'uko basoreza imbere y'inyubako y'abashoramari izwi nka mike urwo rugendo rureshya n'ibirometero mirongo inani na bine umukinnyi wa mbere ategerejwe kugera ku murongo usoza i saa saba yari claude munyandinda i nyamata
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye ikiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
birakenewe ko mu mashuri abana bigishwa ibijanye n'irondoka hamwe no kwikingira umugera wa sida abanyeshuri bonyene ubwabo co kimwe n'abarezi babo eh, baravuga ko bafise ico bifasha bifise ico bifasha na cane cane ko abana baheza bakamenya ukugene baca bigenza mu mibereho yabo ya misi yose mugenzi wacu francine ndiho ku bwayo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru mu mashuri harabaho inyigisho zijyanye n'ingene rwaruka rukwiye kwigenza mu bihe vya minsi yose muri izo harajamwo ibijyanye no kwikingira umugera wa sida bamwe mu banyeshuri twayaze bo mu mashuri yisumbuye baratuganirira akamaro k'inyigisho nk'izo ahanini bariga uko umugera wa sida ufata n'ingene abo kwikingira kenshi baravyigisha mu mashuri yisumbuye ubwo we muri fondamentale baravyigisha guhera nko mu w'indwi barigisha indwara zifatira mu bihimba vyirondoka zandukira kenshi zidakira kenshi baratwigisha sida ingene ifata bakatwigisha ingene twoyikingira ubuye benshi ntibagitinya kuyivuga umuntu amaze kumenya ko ayigwaye baramwigisha ingene yofata imiti bakamwigisha no kubana n'abandi mu kwikingira no kwirinda kuyanduza abandi akaja no ku miti umaze kumenya yuko ariho umwana muba mwigana agwaye umugera muca muja muramwegera mukamwereka yuko ari umwana nk'abandi kubera bamaze kuvyiga abana baca bakura bazi ico bari ntibasubire gutinya no kuja kwa muganga kuwipimisha kugira bamenye amagara yabo uko yoba ameze uyu wundi nawe ati hari igihe usanga hari abanyeshuri bafise ico bazi ku bijanye n'uwo mugera wa sida gusumba abandi kubera inyigisho bagiye bararonka muri ico gihe biba vyiza bazisangije abo bigana abanyeshuri bamwe bamwe usanga bafise ubumenyi butandukanye bamwe ugasanga baragiriwe amahirwe yo kuja mu maforomasiyo mu nyigisho zijanye n'iyo ndwara y'umugera wa sida ugasanga barabifitiyemwo ubumenyi abandi ugasanga barakerebutse bakunda kumviriza canke gusoma ibinyamakuru ahana hariya rero hakaba n'abandi ata kintu kinini babiziko birakenewe yuko abanyeshuri ubwabo bicaye hamwe bashobora kuganira kuri ivyo bijanye n'uwo mugera wa sida bakavuga uko uko isanzwe yandura bagaterana ibyiyumviro kugira ngo ibyo badatahuye bagashobora kubaza ababakurira nka cyane cyane abigisha basanzwe babigisha canke abavyeyi babo aba bakuru babo abo bashoboye kubahuka kugira ngo bashobore kumenya ibijanye n'iyo ndwara y'umugera wa sida kuko utabimenye ubandanya utamenya nyene ni hahandi usanga abo banyeshure bagiye no kwishora mu mibonano mpuzabitsina umurezi yaganiriye ijwi rya amerika aremera ko abana bigishwa mu mashuri ibijyanye n'ingene bokwigenza mu myaka yabo y'ubuyabaga ariko ngo bifise uko bikorwa kugira bigire akamaro ni ibintu na leta yashize mu ntonde z'ivyigishwa mu mashuri rero birakorwa mugabo ntibipfa ko gukora ariko kose kubera yuko ni ibintu utegerezwa kubanza ukitondera hariho ababyigisha mbwa bakabyigisha nabi ariko mu bisanzwe ni ibintu witondera ukaraba abanyeshuri ufise ukaraba imyaka barimwo ukaraba ibyo utegerezwa kubabwira n'ibyo utegerezwa gusigaza kuko ahanini abayabaga ubabwira ibintu baba batanguye kubona mu buzima bwabo kurabona ubuzima bwo mu gisagara abana urasanga bazi ibintu utazi iyo babikuye rero birakenerwa yuko umwigisha aza kwigisha ibintu abona bijanye n'imyaka yabo kuko ugiye hejuru y'imyaka yabo ndetse gusanga batariko banabitahura ahubwo uca usanga bariko baja kurondera kumenya ivyo wabigishije ikindi uwo mwigisha avuga ni uko basanze vy'ukuri abanyeshuri bitaho bene ivyo vyigwa gusumba ibindi eka niyo babajijwe barishura nk'abatahuye uriko uravyigisha ahanini abana baragukurikira gusumba uko bagukurikira mu bindi vyigwa aho niho uca ubona yuko ivyo uriko urabigisha bijanye nabo bijanye n'imyaka yabo hama baranabazwa kurya basanzwe babazwa mu bindi vyigwa ukaraba yuko ico cigo bacitayeho ivyo uriko urabiga bagira ico basigaranye mugabo hoho ntubaza nka kurya uba usanzwe ubaza mu bindi vyigwa hoho ubaza ibintu uba wibaza yuko baba basigaranye utarenze uraja muri iryo twita amanote uba wabahaye ni byiza ko abigisha bitondera ibyigwa nk'ibyo bagaha umwanya ukwiye abanyeshuri kugira batahure gutyo bigafasha abana gukurikira izo nyigisho bisanzuye bagashobora no kubaza icyo badatahura atagutinya francine ndo ku bwayo bujumbura ku bw'ijwi rya amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiroheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiroheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiroheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiroheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiroheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umwigeme w'ikimazi yubateye ate nibyo mugenzi wacu wariyani itangishaka yaganiriye na ntezimana ani na dege yayoboye na deje yayoboye ihinguriro ry'abigeme bahawe inyigisho ku itariki ya mirongo irindwi na gatatu y'ukwezi kwa kabiri bujumbura mu burundi zo kwiteza imbere hari mu civugo umwigeme w'ikimazi mu kibano c'ishirahamwe ryabo ry'abagenzi b'amahoro no kwinonora imitsi uh, atangura avuga ishyirahamwe ryabo iryo ari ryo n'ibisabwa kugira umwigeme aryinjiremwo afashwe gutangura imigambi yiwe yo kwiteza imbere ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe rihurikiyemo urwaruka turi hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'umunani turakora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi ariko ha ruhande y'ibyo turakora n'ibindi bikorwa biduteza imbere mu kibano ego ni byiza cyane none musaba iki kugira ngo ababigeme binjire mu ishyirahamwe ryanyu muri rusange kugira ngo umwigeme abumva ashobore kwinjira muri uwo mugambi wanyu muri iyo shyirahamwe kugira ngo nyine yige kwiteza imbere musaba iki
icyo dusaba ni uko cya mbere ni uko aba ari umuntu ari ku ishuri yiga cyangwa yahejeje amashuri hanyuma mukandikira ike umukuru w'ishyirahamwe hanyuma nawe akarizana muri asambure generale ikaryemeza cyangwa ikarihakana ubwabo iyo yaciye kure y'ishuri icyo atagiwe ntirishobora kwanka haba harihongira izindi mvo zikomakomeye zotuma ataba mu ishyirahamwe
none buri nk'abangahe muri iki gihe bari mu ishyirahamwe ryanyu turi hagati y'amajana atatu na mirongo itanu n'amajana atatu na mirongo itandatu twese hamwe abasore n'abigeme n'abamaze kubaka igihe
si bake na gato si bake abakunzi b'ijwi rya amerika twatangiye kubabaza ku mbuga ngurukanabumenyi icyo ari cyo umwigeme w'ikimazi kuko kumbure mwebwe muramaze gushikira icyo ari cyo uwo mwigeme w'ikimazi cyane cyane mu kibano mumusigura gute mwebwe iyo muri ko murasigurira bipfuza kujya mu ishyirahamwe ryanyu kuri twebwe uko twabisanze twasanze n'umwigeme ashobora cyangwa agerageja kuzana inyishu ikibano kiba gifise muri make azi icyo ategereza gukora mu mwanya wo
none zimwe mu nzitizi mubona abigeme mu burundi cyangwa kumbure no mu rwanda mu karere abigeme muri iki gihe zimwe mu ntambanyi cyangwa inzitizi bahura nazo mu buzima cyane muri iki gihe ni nk'izi bwa mbere harimo kutiha agaciro kutamenya valere imana yabahaye ubwa kabiri kandi ikibano kiracyatuzibiye kiratubera intambamyi kuko urashobora gusanga n'umubyeyi yakubyaye yakwibarutse abo muhereranye mubanye hafi hariho kugeza uno munsi ibintu bakumvisha neza yuko wowe utoshobora kandi ubirabye ubigerageje usanga ubishoboye kubikora kandi ukazana ihinduka ridasanzwe aho uherereye cyangwa mu gihugu
kenshi babivuga kubera ubura umwigeme cyangwa bimwe nko mu byo ababyeyi bavuga cyangwa abantu mu kibano bikumira mwigeme nk'ibi akarorero nk'akarorero urashobora gusanga ego umubyeyi yaremeye umwana ko ajya ku ishuri aho simvuze ba bandi usanga umwana w'umwigeme kuko hariho abatarabona neza akamaro k'umwana w'umwigeme yagiye ku ishuri ego ugasanga hariho umubyeyi yarungutse umwana we ku ishuri ubwo ugaca usanga asaka yuko nimba avuye ku ishuri ni muhira n'ahandi hantu agomba kuja ibyo ntibikwiye kumwigeme ego kumubwira amadevoir yiwe icyo ategereza gukora akicara akabikora hanyuma haruhande y'ibyo akarondera utundi tuntu hirya no hino dushobora kumuteza imbere akarondera amakuru akagenda aho abandi bariko barakora nimba ari amakampani kanaka ama entreprise kanaka canke mu mashirahamwe hariho abavyeyi batemera ko abana baja mu mashirahamwe abana b'abigeme baja mu mashirahamwe kandi bari mu mashirahamwe barungurana ivyiyumviro n'abandi bantu muri ico gihe uramukumiriye bidasanzwe kuko hariho ico atazomenya mwishure gusa ntibihagije ariko birakwiye ko aronka abandi bantu batigana mu ishure kumbere nabo baciye ku yandi mashure bumvizi- bumviriza ico bavuga bumviriza ico yumve nabo ico biyumvira kuri ico ki- ku- mu kubaho kwa misi yose Mm.
ibyo ugaca usanga biramubereye intambamyi kuva ku ishuri agaca aguma muhira mva azoguma muri bimwe byo ku ishure gusa ibisigaye n'umubazi ni wa wundi aca aheza leta mpa akazi nkeneye ko leta impa akazi kandi iyo aja mu bandi atanga akazi ku bandi Yego.
icyo ni ikintu gihambaye cyane uvuze kuri ako karere rutanze ani kuko hariho n'abandi twaganiriye mu minsi yahera bavuga yuko amashyirahamwe ari ikintu gihambaye kandi ko amwe amwe aba ari amashyirahamwe asanzwe yo kubyina in- indirimbo z'umuco w'ikirundi ugasanga ariko umubyeyi ntabitahuye umubyeyi abonye ko ari ibintu byo guta umwanya ariko muri ayo Mm.
mashyirahamwe nk'uko bivuze murahigira byinshi mwego Eh, mu mashyirahamwe turahigira byinshi kuko uriga kubana n'abandi Mm.
biga kubana n'abandi iyo ubundi ariko arayaga urashobora kwanariza mm, ukamenya no kumva abandi bavuga ukamenya n'ukungena abandi bahana ijambo kuko ibyo muhira ntibikwiye gusa ntuzoguma muhira gusa urakeneye gusohoka urakeneye kuja hanze erega umwigeme yuriye indege nawe ntibiramubera ako Mm.
ni akarorero yuriye indege ku bw'iciyumviro ciwiwe kuko arashobora gufata iciyumviro c'umwe agafata n'ic'uwundi abiteranije bikamubyarira nawe ikindi kintu gishasha azanye Eh, kidashobora gufata abandi muga nimba yagumye muhira adashoboye kuja mu bandi muri ayo mashirahamwe yiteza imbere akorane n'abandi yumve basi yuko ashobora kurya amasaha indwi y'ijoro ariko arakora ikintu gishobora kuzoteza imbere igihugu ni kwa kundi usanga tuguma muri bya bindi duhakwa kwisanga muri ya mico ya kera ya kera cyane aho umwigeme atemererwa no gusohoka ngo aje hanze yaguma ari uwo mu rugo avuye kurima ku- gusenya kuvoma agaca aheka umwana bikaba biraheze ariko uno munsi ari abashikiranganji babikora neza gusumba mbere mwigo n'abagabo
birumvikana nibyo cyane birashoboka kandi bya- biraboneka barahari barahari ari urakoze Mm.
cyane kuri izo nsiguro kandi turaza kuzigaruka ko n'izindi nyinshi ariko nk'uko mubizi iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika reka nabo nyine tubaha akaryo imirongo ya telefoni iruguruye duhere kuri adolphe amahoro neza adolphe mahoro cyane uraho urakomeye yego ndivyo eh duka ku ijambo none iryo shyirahamwe riraba nk'ababa baciye ku ntebe y'ishuri canke n'ababa bagize ingorane zo kubandanya amashuri rirabashikira bakora iki kugira ngo bashikire n'ababa bata- batagira ibibakwe ryo kuja ku ishuri yego turabafasha cyane muri uno mugambi wacu twatanguje twise tujane mwigeme musanze twawutanguje twarabanje ubwacu turiyubaka turaganira turabona igikwiye hama bamwe muri twebwe turatangura turakora n'abandi bakiriko barabyiyumvira bagomba kubizana ku mugaragaro abo turababona barahari mu ishyirahamwe ryacu niho twabonye yuko bidakwiye ko dukora twenyine turavuga ati reka dusohoke hanze tubwire n'abandi igituma twakira umwigeme yaciye ku ntebe y'ishure ni kubera yuko biratworohera cyane u- gutahura ibyo twe tuba twifuza uyo rero niwe aca agaruka akadufasha kujya gusanga ba bandi ntitwavuze ko tu- tutabafasha Mhm.
turabafasha turabinjira ko cyane rwose kuko turabakeneye O- uwo mwigeme uno munsi ataciye ku ntebe y'ishure ntikibuza yuko ejo zibaruka ikibondo kandi icyo kibondo ni icy'igihugu kandi nawe nyine ni uw'igihugu yumva nitujane mwigeme nta n'umwe tugomba gusigaza inyuma uwize uwuze turamukeneye turamusanga hahandi tugakorera ku ngabire yiwe tugakorera ku cakunda tukamushigikira tukamutera intege kuko ujya mwana wiwe tutamufashije nawe nyine ubwo tutamufashije gutera imbere nibyo azogaruka kutugora atosegaze cya kibano twifuza ko kiba cyiza cyane bityo dusanga iterambere umurindi tu- tuwi- turyifuza ko ntiryashoboye kuza abo bigeme rero irakumiriwe mu ishyirahamwe ryacu gusa icyo ntituba ntitubagira abamambira abanywanyi Mm.
ariko n'inshuti zacu kuko turabasanga aho bari tukabashigikira tukabafasha kandi uwo bahamagaye muri twebwe arashobora kubitaba
urakoze cyane Yego.
reka twakire na bunane bunane uraho muraho neza mahoro mahoro yego kuri twese Mm. duhere ku cyo wowe wiyumvira umwigeme w'ikimazi ameze ate Ah, ubundi Mm.
ah, ubundi nubwo nta- ntumva neza cyane ariko wenda nturanye nabo njya mbumva nta kuko mperereye mu majyepfo y'u rwanda ni mu karere ka gisagara mu murenge wa mukindo ni ukuvuga ngo umwigeme w'ikimazi ni wa mwigeme wiha agaciro mu byo akora byose murantunga ndavuga ikinyarwanda nta kibazo komeza Na- noneho akaba ari wa mwigeme ah, utabona mu- mu bikorwa by'ubukozasoni Ah, nanone akaba ari wa muntu uha agaciro buri kimwe cyose yaba umuntu yaba n'ikindi kintu ariko kigomba agaciro uha indero abana beza abana yabyaye nziza ah, muri rusange agendera mu mucyo uko bigomba kandi ababana nabo muri sosiyete akagerageza kubabanira neza ndetse n'umugabo wiwe mbariko mbivuga Mm. mbega none gabunane e- ic- ibyo byaba bitandukanye n'i- n'ibisabwa kuba umusore w'ikimazi cyangwa nawe nyine Ah, ni uko ah.
nyine ntabwo bitandukanye Mm. nicyo kimwe ntabwo ntabwo bitandukanye rwose ubundi buri kimwe cyose ku mpande zombi waba umukobwa cyangwa umuhungu icyo asabwa nawe uragisabwa kimwe n'uko icyo agomba kukubahira nk'umugabo nawe ugomba kukimwubahira nk'umugore Mm. urakoze cyane Ah, ahanini haba hari icyo wifuza kongera ku byo bonane yavuze ku by'umukenyezi umwigeme w'ikimazi icyo ari cyo ariko kandi nifuza kugaruka kuri eh, cya kindi twavuze cyerekeye ah, gukumirwa no kudashobora kurekurirwa gukora ibintu bimwe na biriya bishobora kugufasha mu buzima bwa minsi yose Eh.
nk'umwigeme hari ikibazo Mm.
cyerekeye kwiyexprima niko tubyita mu gifaransa ariko gushikiriza icyumviro no gushikiriza ikikuri ku mutima neza mu buryo bwumvikana Ah, twama turarika abigeme abakenyezi guhamagara bashikiriza ibyumviro byabo ariko ku munsi wa gatanu umunsi twabahaye umunsi w'ikiganiro cyabo usanga ata n'umwe ahamagaye usanga ata n'umwe menga sinzi ko ari ukutabyitaho cyangwa ari ugutinya kuri wowe uko kubona badashikiriza ibyumviro byabo mu biganiro nk'ibi bi- bibaranga ubuzima bwabo ni kubera iki
ego rero kuri ku bwanjye numva bigaruka hahandi bimwe kuko hariho ukuntu ushobora kubaho mu kibano kubera ukuntu udafashwe neza udahawe agaciro hariho ikintu wakoze ubona umenga kirasuzuguye wowe wari wumva umenga ni icy'agaciro Mm.
ntugace ubona barahagurutse kiragisuzuguriye nk'aho umenga ntacyo kimaze bica bituma ikintu cyose wiyumviriye gukora cyangwa ushatse gukora uguma ubona umenga n'ubundi kiraza gusuzugurika ntacyo ki- ntacyo kiza gufasha sosiyete ntacyo kiza gufasha cya kibano ugaca wumva umenga wohora abo bigemeye je numva bigaruka hahandi iyo ngorane nyamukuru irahari ahubwo ikintu mbona kuri jewe ni uko ibyo byose tubirengera kuko no mu byo twavuganye muri iyo conference n'ikintu umukonferanse yagumye agarukako na premier dauphine niwe yari ari yaratubwiye yuko umwigeme cyangwa umukenyezi ubwa mbere ni wiyemerere wenyine ubwawe wiha agaciro wumve ko ari wowe nyene ushoboye nawe kugira icu- ico umariye igihugu ushoboye kugira icyo ushoboye gukora aho uherereye kandi ibintu bikagenda neza rero mbabwira yuko igihe cyacu ni iki ni ukuri birakwiye ko duhaguruka tutabarengeye abagabo kuko hariho icubahiro imana yabahaye turakibubahira ko ibyo nyine bimeze mugabo kuvuga akari ku mutima ntibisigura ko tubarengeye nubasaba ko tubwo- tuva muri utwo tuntu twa kera tutamaze tugakora tutavuga kuko ni igihe cyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Ah, imbere ko dusezerana dusubiye tubibutse iyi iyi nkuru ikomeye ku bakunzi b'umupira ah, murantunga b'inkino ko kuri uyu wa gatanu mu rwanda habaye intambwe ya gatandatu y'ihiganwa mpuzamakungu ry'ugusiganwa ry'amakinga mu rwanda bita tour du rwanda umunyapolonye aserukira ekipe ya ah, delco marseille provence yo mu bufaransa akaba ari we yabaye uwa mbere merawi kudus w'umunya eritrea aserukira astana yo muri kazakhstan akaba acambaye umupira w'umuhondo yellow jersey mugenzi wacu jean claude munyandinda akaba abandanya gukurikirana rero iryo higanwa mu rwanda ririko riba muri iki gihe amakuru rero tuba tubafitiye kuri iyi sahani hagaruke kuri radiyo ijwi rya amerika adushimire injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasi gebeyehu yafashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni edi gwema kuri mikoro kumwe na anje fide niyo ngabo wandanye mudukurikirana mu biganiro biri imbere